Hello, good morning, good afternoon, good evening, depending on the time when this our news take reach you now for inside this our channel. Now, waiting they happen for inside Russia and Ukraine Now, we wan break come on our way so na the Russian president face you dey see so President Putin I face they there so Waiting they happen now how everybody for the world dey against Russian president for waiting they dey do all the almost all the african union countries dem even nigeria everybody dey vex for the man sake of say the invasion wey dem go invade for ukraine dey fight war against ukraine so now everybody dey vex for am to the ex ten t say world judo federation don suspend the man wey dem dey call president putin dem suspend am as honorary president say e no go be the president again because e don fok up big time make i read am the way the news take come if una just dey join us for the first time wetin una go help us do or una just dey see our news or this channel for the first time just click on the subscription icon there so that every time when we drop news here you go dey among the first people to dey see wetin dey happen for nigeria and all over the world if you're a returning subscriber we say thank you for liking and sharing what we do here god bless you the world judo governing body iju has taken personal action against the Russian president Vladimir Putin following the invasion of Ukraine. In light of the ongoing war, the conflict between Russia and Ukraine, the International Judo Federation announces the suspension of Mr. Vladimir Putin's status as honorary president and ambassador of the International Judo Federation. It said in a statement on Sunday. Now, Sunday night, they announced this thing now, say e no go fit be the world ambassador of the international judo federation again because e don too fuck up e no gree hear wetin pipo dey talk. dey on battle front dey go fight ukraine putin is a keen judo player na di putin so di president of russia na dem dey tok about so say is a keen judo player and has reached di level of black belt in di sport russia has used influence in judo with iju president masu vizia considered a friend of putin and the European governing body is led by Russian Sergei Sloviek. Both bodies received considerable sponsorship from Russia. The planned Grand Slam in Kazan in May was cancelled on Friday. Russia is becoming increasingly isolated in the sport world, but global football governing body FIFA has not yet responded to increasing concern development regarding the issue on ground now. Poland and Sweden have said they would not play against Russia in the playoffs for the world cup in qatar na na poland and sweden don say lie lie dem no go play with russia countries don dey vex dey talk their own poland say dem no go play say world cup wey dey come wey dem wan play for qatar say dem no go ever play with russia again european football ruling body uefa has already said matches cannot be played in russia or ukraine for security reasons say dem no go fit even play match for inside russia or for ukraine say becos dis kain katakata and this kain wahala dem no go fit try am at all dem don wan lose anybody also it is set to consider the sponsorship deal it has with russian state firm gazprom as joshem wask interim president of the german federation said it was dirty money that we cannot take anymore presidential candidate peter peter said it was a clear yes to end the cooperation say dem no go fit cooperate with uh, russia again Their own don too much Gazprom sponsors the UEFA Champions League and Europa 2024 in Germany, but Schalke 04, a second division side, has already removed their name from their shirts. Don't come on, Russia name from inside their shirts. Volleyball is one of the few sports still considering a major event in Russia with the men's world championship scheduled for August. Volleyball themselves, they still they consider and they never know whether they go truly do the world volleyball competition for russia again because normally di programme dey come up by august so they say they still dey consider whether they go do am or they no go do am so this is under the review though with some nations saying they will not travel to russia to take part for inside this mata now dem don tok am say any sport activity wey they go do for inside russia say they no go take part most kontri for the world now don say they no go take part because russia and ukraine not dey safe and russia president no wan even hear pesin own hmm. no wan hear wetin au and eu dey talk for inside di mata na as di news take come we take bring am come una way so i wan thank una for sharing and liking what we do here make una just still share dis our video make e go viral i go see una for our next video e no go tey again